Maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee haa qamu kanneen hidhaman haa hiikaman kanneen ajjeefamaniif mootummaan itti gaafatama haa fudhatu jechuudhaan walakkeessa baatii sadaasaa kaasee mormiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamu har'as magaalaalee adda addaa keessatti itti fufee jira. Paartileen mormituu akka jedhanitti namoota dhibba tokko caalantu haga ammaatti ajjeefame. Hiriira godina Harargee dhihaa magaalaa Hirnaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen jiraataa namoon haasofsiise ka jedhaniin jalqabna.
Magaalaa Hirnaa keessa haala ijoolleen hiriira nagaa ba'aniitiin rakkinni baay'ee mul'ataa jira. Karaan bilbilaa hundi cufamee jira. Biyyootti guutuu keessa magaalaan hundi cufamee jira. Akkasumas namni hidhamee ambulaansiin ammallee nu biraan dabaraa jira. Baay'ee rasaasa naqaa jiranii dildila meekuutti illee hara gaaraa naqanii jiran ijoollee odoo hareeni. Maasitti illee waraan wayyaaleedha jechuun adbaabataa ifii federaalaa jira. Akkasumatti waraana agaazii ammaan tana galchee jira. Hawaasa namni illee dabaruu hin dandeenye mana mana namaa dhaqaatii tumaa jiranii. Ganda keessa seenii jiranii. Kan adda dhaabbatanitti ittuma fufee jira jechuudha.
Akkamitti jalqabame? Har'a ganamaa akka jalqabame?
Ee har'a ganamaa jalqabame toora isaa sadii cinaa irraa eegaleeti. Hanga ammatti haala addaa ta'een itti fufee jira. Karaan guutuutti cufaadha. Makiinaan karaa Finfinnee fi sassaabuun Finfinnee deebi'aa jira. Kan haaraa irraa dhufee tokko kan dabru hin jiru jechuudha.
Barattoota moo ka jalqabe eenyu jalqabe hiriiricha?
Barattoonni keessuma jiran hawaasni daldalaanis ijoolleen odaa akka jirtutti dildila meetooti irraayis yoo tanaas guyyaa saftii irraa eegalee hanga guyyaa isniina ganamatti itti fufee ture kana duraa ijoollee rakkataa fudhaatiin eegalee ture wanti kun ammallee itti fufee jira ijoollee odaatii fi dildila meetooti.
Ijoollee kamiin jalqabame naan jette?
Ijoollee rakkataa furaa zeeroo handi keessaanii guyyaa sadiif itti fufeetiin kalee jidduu oolaniituma har'aan tana haala addaatiin gaggeeffamaa jira kaarraa gonfaan. warrimaan harargee lixaam aanaa colloo gamana siqaa jiranii ammallee dhukaasnaa siqaa jira. Aanaa colloo keessa warri jiran guutuuti kan dildilameetoo akkasumas odaa bal'inaa irraa wali qabamanii rakkataa furaa akkasumas hundi isaanii warrumaan aanaa colloo guutuutti kan irratti hirmaatan jechuudha.
Maal inni gaaffiin isaan gaafataa jiran dirira kanarratti?
Gaaffiin isaan gaafataa jiran maastar piraanii nurra haa dhaabbatu. Barattoonni keenya kan du'aa jiran du'aa irraan hanurra haafanni gumaan barattoota Oromoo akka nama tokkotti haanu ilaalamu akkasumas baqqala garbaa haanu gallakkifamu mirga eenyummaa keenyaa nu kabajamu kan jedhu.
Karaa eenyutu cufe eessa eessatti cufame karaan eenyutu cufe?
Hawaasaa cufe karaa hawaasni cufee jira karaa Hararirraa karaa Dirreedhaa seenuus Dirreedhaa irraa karaa Finfinnee deemuus kan Finfinnee irraa karaa Dirreedhaa deemuus akkan seenne godhanii cufanii jiran.
Humni mootummaa akkamitti seenuu danda'eere?
Humni mootummaa kan duraan biyya keessa jiru kalee malee kana dura durumaanuu itti fufee ture guyyaa saftirraa hanga guyyaa isniinaatti isaanis magaalaa masaraa turan amma deebi'anii as seenanii jiran ijoollee dildila meexxoo kan karaa hirnaa naqu bittinneessanii gara gaaraa naquuni karaa magaalaa seenuu danda'an. Dhukaasa qawweetii fayyadamaa jiran sanumaa haara himaa nama keessaa baasu boombii diimaa tokko galakkisaa jiran kan haala malee nama miidhu jechuudha.
Kanarratti namni miidhame jira gammaatti kan beekame.
Hanga ammaatti hin beekamu gana ammallee ambulaansiin baay'ee nu fiigaa jirti. Namni miidhamu isaa namni hidhamee isaa kan jirutti wanni jaa hanga ammaatti waan adda qabee.
Atamma eessaati kan na dubbisaa jirtu?
Anu isaanirraa fagaadhee siin xiqqoo si dubbisaa jira. Ambulaansiilee kadhan geesse namni fakkaata ambulaansiin baay'een dabaraa jira karaa magaalaa Corooti hospitaala.
Kanarratti deebii mootummaa argachuuf bulchaa Harargee Lixaa obbo Aliyyi Umaree dabalee aangawoota adda addaatti bilbilee ammaaf deebii argachuu hin dandeenye dhaggeeffatoota keenya gama kaaniin godinaa Baalee magaalaa Roobee keessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa madda walaabuu arra hiriiruu isaanii barattoota keessaa jaallanneef ibsanii jiru.
Akka amma elementarii kun jechuudha. Akka itti har'a ijoolleen hiriiruu mana gara baate. Bunnaa baankii biratti jechuudha. Haga fakkeenyaaf achi daga daga tootaalitti jechuudha. Oromiyaan ta'e nama hidhaatuma karaa gubbaa deemti. Kanaafuu bakka saniif amma akkasitti federaalli maaliif kunniin makiinaa as keessa oliigadhi fiigaa jira. Oliigadha magaalaa keessa. Ijoolleen hidhanillee hin jirti. Ijoolleen fakkeenyaaf kunoo karaa gubbaa deemaa askuulli wayita gadhuutti ijoolleen askuulli akkasitti walitti taa'anii qabanii gara mana hidhaa ofanii beeytani.
Warruman hiriirre moo?
Ee warruman hiriirre akkanuma wal keessa makamtee karaa osoo galaa jirtu. akkasitti qabanii kun kun kun mana hidhaa jira akkasitti kaaniin ammoo olii gadi ari'aa jiran akkasitti.
Manni barumsaa inni ijoolleen har'a keessaa hiriiran maal jedhama maqaasaa?
Maddoolaabuu Maddoolaabuu sadarkaa duraati.
Ijoolleen hiriiranii eessaa ka'anii eessa deemaa turan?
Kan hiriiranii ka'anii karaa Maddoolaabuurraa ka'anii gara Tootaalii jechuun gara Yuunivarsiitii Maddoolaabuu garas deemaa jiran osoo garas deemaa jiran bakka waraana maalii kanneen itti wawwaamanii akkasitti olii gadi magaalaa keessa olii gadi ari'aa jiranii jira.
Maaliin ijoollee reeban?
Ulee maalii kanneen kanneenuma olii gadi reebaniitiin gara mana sirreessaa fidan ijoollee garii ijoolleen gariin ammoo jalaa fiigdee akkasitti tartee Ijoollee maaliin fuudhanii deeman gara mana hidhaatti?
ijoollee gara mana hidhaa ijoollee lukumaan fuudhanii deeman ijoollee shamarraniiti warrooma hidhaa ganda keessaa kanneen kanneen fuudhee kuniin ijoollee fuudhee tareen akkasitti Shamarran meeqa ta'u?
shamarran aga nama shanii kanan taate.
Himannaa kana laalchisee ittaanaa bulchaa godinaa Baalee obbo Salamoon Fayye deebii kennanii jiru kuno.
Baalee roobee moo?
Roobe ee.
Har'a moo?
Ee har'a ganama kana ammayyuu magaalattii keessa reebicha guddaa jiraa jedhu.
Odeeffannoo akkasiin dhageenye rakki quba hin qabnu amma magaaluma roobee keessa hin jiraannu.
Baay'een isaanii shamarran iyyuu kan hidhamanii jedhu.
Dhugaadhaa miti kun soba. Odeeffannoo qulqulluudhaa miti. Manni barumsaa hunduu barnoota isaa karaa nagaatiin barsiisaa oolee nullee kan beeknu odeeffannoo akkasiidha. Odeeffannoon kun odeeffannoo dhugaatii miti namni bakkuma biraattis bilbilanii akkas jechuu danda'an garuu qulqulleessadha.
Kanaaf hundumtuu nagaadha.
Hunduu nagaa wanni addaan dhageenye miti moo hin jiru.
Gama kaaniin Harargee Bahaa aanaa Oromiyaa keessatti hiriirawwan geggeessamuu yaalaman kaleessaaf dheengadda tarkaanfii mootummaatiin bakka ga'uu hin dandeenye jechuudhaan jiraatan tokko akkanatti ibsan.
Harargee baay'inaa Oromiyaa Awudhaa iddoo jedhamtutti iddoo jedhamtu Bile naannoo Bileetti barattoota yeroo isaan gaaffii mirga isaanii gaafatanii hiriira ba'uudhaaf qophiirra jiranitti hiriiran baatan jechuudhaan kuni gocha shororkeessotaatii jechuudhaan federaala fidee ijoolletti naqxuudhaan ijoollee reebuudhaan adda facaasaniiru kaleessa summa kanarraa kan hafee gaafa dheengaddaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baate jedhamutti ijoolleen gaaffii mirga isaanii gaafachaa jiranitti federaala fideetti naqee harree buudhan isaan caccabsuudhaan ijoollee adda facaasaniiru kanumarraa kan ta'e ijoollee walitti qabaa jedhanii gaafa isaan barumsa raafanii walitti qabu gaafa isaan barumsatti hidhatanii ni ari'u ijoollee haaliif guuranii mana hidhaatti naqaa jiru ta'e ammas har'uma ganamaan tana walgahii godhanii ijoollee barumsatti deebisaa jiran. gaafa deebisan mitu haadhaa fi abbaan ni geessuu qabanii dirqama iddoo dhaqanii qabanii dirqama isaanii fuudhanii geessuu gaafa isaan geessu ni ari'an. Isarraa kanarra ammaan booda amata sadi sadi akka dabamtanii warri barumsarraa hafee jiraniiti ganamallee doorsaa turanii kana fakkaata.
Sababa hiriira kanaatiif sababa gaaffii kanaatiif namoonni hidhaman jiru.
Ijoollee takka yeruma sana xixiqqoodha ijoollee yoo xiqqaatee tokko amata kudha lama ni ta'a. tokko gara amata saddeet akkasii ta'a ijoollee xixiqqoo daa'imni uumaan beeknu ijoollee mandarii barattii isaanii biyya hundaraasaa jiru jechuudha hanqee jedhamanii jiru ijoolleen.
Ammallee manuma hidhaa jiru moo hiikaman ijoolleen?
Mana hidhaa jiru hanga ammaatti walli baramee jiru.
Ijoolleen kun ijoollee sadarkaa tokkoffaa baratan.
Tokko kutaa kudhan barataa tokko immoo kutaa kutaa sadarkaa tokkoffaa baratu.
Sintuu hiriira kana qindeessa jedhaniiti kan isaan ijoollee kana hidhan.
Ee ijoolluma uumaan beekne kanuma isin tuqindeessaa jechuudhaan ijoollee hidhaa jiru.
Wallagga ba'aa aanaa sibuu siree keessatti gidduu kana hiriirawwan geggeeffamanii turan jedhu jiraattonnis jiraattonni magaalaa sanaa akka jedhanitti ammallee manneen barnootaa hin banamne jiraataan magaalaa sibuu siree tokko akkanatti ibse.
Gaafa dafnoo kaasee yaa'u barnoonni ijoolleen seenanii ka'anii ijoollonni iddoo garaagaraatti gaaffii hidhamanii warri jiranis haadhee dhiibnuu fi ijoolleen hagadhiifamanii. barsiisonni maal reebamu barattoonni maal reebamu kan jedhu irratti yaadii garaagaraatu ture isa kanaaf gaafa deefnoo ba'anii hiriira baala jennaan qorri bittinneessaaf hin bittinneesse ergas immoo barnoonni akkuma cufametti jira darbees immoo gara baadiyyaatti babal'atee naannoo cariifaatti manni barnootaa cufamee kadeessa hiriira ba'anii ijoolleen daandii irratti dhumarratti bittinnaa'anii.
Eessa magaalaa siree keessatti kun?
Magaalaa Cariif jedhamu magaalaa ala kan ta'e bakki tokko jira. Carii mana barumsaa mucaa ambaltaa kan jedhamu. Isaanis ba'anii hiriira mormii kana dhageessisaa turanii.
Kaleessaa kun?
Kaleessa guyyaa kaleessa. Kana keessatti iddoo garaagaraatti duras tureera naannoo iddoo garaagaraatti gaggeeffamaa ture. Amma manni barnootaa pirippaaraa ture kin qophaa'inaa haayiskuulii elemantarii akkuma waliigalaatti yaa'u cufamee jira magaalaa sana.
Kan magaalaa siree jechuudha.
Ee kan magaalaa siree yaa'u cufamee jira yaalli jiru baay'ee sodaachisaadha.
humnoonni mootummaa magaalaa siree keessas ta'e baadiyyaa isaa keessa jiran poolisii oromiyaati moo humnoota federaalaati?
Humni federaalaa akka gargaarsaatti magaalaa Naqqamtee irraa yeroo haalli isaa cimu jidduu idduudhaan dhufa malee yeroo kaan humna qora bittinneessaa jedhamu sanaa fi poolisii Oromiyaati kan jiru.
Kanarratti miidhaan dhaqqabe jira namoonni miidhaman jiru hiriira geggeeffamaa jiru kanarratti.
Eeyyee namoonni miidhaman ni jiru fakkeenyaaf yeroo hiriira ba'an sanatti barsiisonni miidhaman jiru barattoonni reebaman ni jiru barsiisota fakkeenyaaf hin jedhe barsiisaa Darajjee Galaan kan jedhamanii yeroo darbeetti miidhamanii turanii ammas torbee haaraadhaan isa jalqabe kanarratti barsiisaa Raattaa Quree kan jedhamanii baay'ee rukkutamanii haala suukaneessaadhaan ciisaa jiru mana isaanii yaalamanii deebi'anii akkanumas barataa Daani'el Darajjee kan jedhamu barataa kutaa kudha lammaffaa baratu iddoo lamatti reebamee baay'ee innis miidhamee jira. Kana bakka iddoo garaa garaatti reebama waan ta'eef waliigala odeeffannoo isaa haala rakkisaa waan ta'eef walii gadi deemanii gaafachuun nama rakkisaa kanatu jira.
Oduu sibuu siree irraa arganne kanarratti ibsa gama mootummaa argachuudhaaf itti gaafatamaa waajjira Oppiidiyoo aanaa sanaa obbo Abdataa Gulaashaatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Gama kaaniin achuma Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessa ka jiru barataa yuunivarsiitii Wallaggaa tokko har'a reeffisaa laga naannawa sana keessatti argamuusaa namoonni naannoo dubbataa jiran tujubeen qindeessitee jirti kunooti.
godina wallaggaa bahaa magaalaa naqamteetti kan argamu barataa yuunivarsiitii wallaggaa ka ture horaa bantii irranaa amajjii afur bara kuma lamaaf kudha jaha keellaa mana barnootaa keessaa dhabamu barattoonni firiyoonni isaanuuf ibsaniiru barataa horaa bantii garuu du'ee reeffisaa har'a ganama naannoo yuunivarsiitii wallaggaa ka jiru bishaan hadiyyaa jedhamu keessaa argamuusaa maddeen keenya gamasiinuuf ibsaniiru akka ragaa hospitaala naqamtee irraa argannetti reeffi barataa horaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti har'a ganama sa'aatii sadii folakkaa irratti ture hospitaala naqamtee kan ga'e maddeen keessa beekan akka nuuf ibsanitti reeffi barataa kana qaama isaarraa rukuttaan kan hin argamne innaa ta'u afaan funyaaniif gurra isaa keessaa garuu dhiiga yaa'aa ture suuraa akka hin kaafne yookaan viidiyoo akka hin waraabne bulchaa godinaa obbo Namarraarraa ajaja kennameen hojii geggeessaan mana yaalaa naqamtee obbo Abirahaam Rumichoo hojjettoota akeekkachiisaa akka turanillee maddeen kun nuuf ibsaniiru. Hojjettoonni ol seenanis sakatta'amanii seenaa akka turan nuuf gabaasanii jiran. Haala kana adda baafachuudhaaf qorataa yakkaa godinaa Wallaggaa bahaatti abbaa adeemsa hojii ka ta'an Komaandar Margaa Garbiitti bilbilleen ture. Hello, Komaandar Margaadha? Attam jirtu Komaandar Margaa Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaarraan bilbila.
Maal si gargaaru?
Komaandar barataa horaa bantii ranaa jedhamu barataa yuunivarsiitii Wallaggaa tokkotu har'a ganama reeffisaa laga hadiyyaa keessaa argame ka jedhu dhageenyeeti waa'ee kana waajjirri keessan quba qabaa?
Nagaamu. Hin nagaamu.
Ammoo komaandar amma dhaga'amaa?
Hin nagaamu ciccita.
Waa'ee barataa horaa bantii har'a ganama reeffisaa bishaan hadiyyaa keessaa argame waajjirri keessan quba qabaa jedheesa adda baafachuuf hin bilbile.
Jaloo ani eessaddee gaafatte beekti bartee?
Komaandari miti isin qorataa yakkaa godina Wallaggaa bahaa miti?
Ee dhimmichi godina Wallaggaa bahaa keessaa inni na gaafata.
Jechuun akka komaandara naannoo sanaatti numa hubattu jedhee yaadeen.
Naan quban qabuuf waan saasi nu bira miti ani illee hin beeku. Qajeelcha poolisii magaalaa naqamtee gaafadha.
Akka komaandar Margaa Garbinaan jedhan qorataa yakkaa ka magaalaa naqamtee akka ta'an gargaaraa saajinaa abdannaa hordofaa argadhee dubbiseera. Hello. Gargaaraa saajinaa abdannaadha. Attam ooltan. Tuujubeen jedhamaan raadiyoo sagalee Ameerikaarraan bilbilaa. Waajjira godinaatti bilbilee jennaanii gara keessanitti na erganii. Komaandar margaa faatu gara keessanitti na erge margaa garbii achi bilbileedhani waa'ee mucaa horaa bantii irra naa jedhamu barataa har'a ganama reeffisaa bishaan hadiyyaa keessaa argame waa'ee isaa waajjira keessan irraa adda baafachuuf jedheeni waan kana waajjirri keessan akka inni quba qabu dhageenyeeti.
Ani biyya biraan jiraan hin deemee nokaa hin deemee fiildi meeddoo biraan jiraan kun beekan hin deemee deekaan mushaayii.
Dhalaa hospitaalatti ergame garuu sintirratti mallatteessee jechuu dhageenyeeti ka kanaaf isinii bilbille.
Yamaan hin bareedu. Lachi abdannaa nan biraa jiraama. Abdannaa nan biraa jiraama.
Isin abdannaa hordofaa miti?
Abdannaa hordofaatani.
Eh, Kanaaf waa'ee mucaan kun du'uu qaruma quban qabdanii isin?
Maaliif barbaaddeetu?
Raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila miidiyaadha.
Naagalee raaddeetu beeku. Naagalee raaddeetu.
Ka- Adda baafachuuf maaliif namoonni himannaan dhiyeessuu barattoonni eh, mucaan kun reeffis- reeffisaa erga du'ee raate booddeedha bishaan sana keessatti gatame achi poolisiin fuudhee hospitaalatti geesse eh, kan jedhu odeeffannoo dhageenyeetu kanaaf qorannaan gama keessaniin geggeeffame maal fakkaata isa jedhu adda baafachuuf.
Lachi lacha kaasamu. Biifisaan akkanaa ta'uu otoo hin taane maaliif amma yoo somnee waanuma hin fakkaanne yoo fakkeessnee osoo hin gaariin ta'u waan fakkaatu Mm.
akkana kaamu miti dhiisatti.
Eh, Akkaataa isaa nuuf ibsuu hin dandeessanii isin Qoyee amma iddoo karaarra milaafis booddeenaa bilbilaatti malee xiqqoo.
sa'aatii akkamii isinii bilbilu Sa'aatii ma naannoo lamaafaa booda karaarra hin jiraama jechaa amma konkolaataarra hin jiraama.
kanaaf dubbachuu hin dandeessanaan qubuma qabaachuu keessan duwwaan baruu barbaade quba qabdu garuu miti.
Eeyyee eeyyee.
galgala akkam bilbiluuf erga naaf himanii booda bilbilli keenya akkasitti addaan cite reeffi barataa horaa bantii irranaa qorannaa dabalataaf finfinnee finfinnee kan jiru hospitaala minilikitti ergamuusaa maddeen hospitaala naqamtee nuuf ibsaniiru.
amma immoo mee gara magaalaa shaashamanneetti deebina barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa luusii arraa hiriira mormii geggeessuu isaanii dubbataa jiran barattoota kana keessaa tokko soraan dubbisee jira kuno.
Hiriirri hardhaa man barumsa luusii sadarkaa lammeessootti jalqabee jette ma luusiin kun man barumsa shaashamanne keessa jiru shaashamanne keessa eessi jira saata kamitti hiriira bahanii mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa fi yeroo ganda duwwaa sadi keessatti argama. Eh, Sa'aatii afur irratti eeganii aga sa'a daqiiqaa afurtamaatii fi
magaal keessa baatan moo manuma barumsa keessa baatan Ai, me- me- meedaan hin jira mana barnootaa keessatti ai, baaneeti.
gaafin gugurdoon isan gaafattan maal fa'aa wanti isan jettaniitiin hiriira baatan maal fa'aa gaafattan Maaster pilaaniin Finfinnee nurra haa dhaabbatuu fi ajjeechaan barattoota teennaa haa dhaabbatu roonni barattoota teennaa ajjeechaan jiran seera dura nu haa dhiyaatu kan jedhu. Isaan kan kan kan fakkaatan turan.
jechuun daqiiqaa afurtamaa fi hiriira baatanii aga gaafsumsuun fixattaniitiin deebitanii man barumsaa deebitanii barattan moo achiin duubatti maal maal ta'e daqiiqaa afurtamaan duubatti Poolisa federaalaatti dawwaa bilbilanii turanii jedhamee waan informaashinii nuu kennaniif yeroo sa- yeroo ergasii hin turreen booda yoo jarri dhufuuf kanitti nu jaraa miliqoonii bakka naannoo sanii battallee jalaa miliquun jalaa mixee jalaa miliquun turre isin battani. Isin booda bakka manni barumsaa illee dhaabbatee cufa nu yaa nu yaane isaa yaane dhaabbatee iyyuu yaa'u kasaatee illee isin deebine isin dhaabbate.
Ahaa, arra arra dhaabbate
Har'a'ee Ahaa, kanaafuu hiriir kana nagumaan baatanii nagumaan fixattan yoo nagaannaati.
Gara biyya alaatti ennaa dhufnu immoo London keessatti kan waldaa dubartoota Oromootiin qindaa'e hiriirri mormii tokko geggeeffamee jira. Har'a guyyaa sadaffaatiif waajjira muummicha ministeeraa Biriteen dura taa'uudhaan shaama qabsiisanii rakkoo Oromoorra gahaa jiru jedhan himataa jiru jiraattonni naannoo sana jiran. Soraan itti gaafatamtoota waldaa dubartoota Oromoo London aadde Addisee dheeressaa asoofsiisee jira kunooti.
Amma Londoniin jirra. Fuulduree Prime Minister eh, David Cameron ofiisii isaa fuuldura jirra. Kaleessaa kaanee guyyaa sadiidhaaf bulla addana. Waldaa dubartootaa yoo qopheessine illee eh, dargaggoonni Oromoos jaarsis jaarsiinis hundumtuu guyyaa amajjii gaafa shaniitti kaasanii as bulaa jiru. Kaleessa galgala jalqabne. Guyyaan har'aa kun guyyaa hiriiraati. Eh, Ganama sa'aatii kudhan akka biyya kanaatti jechuudha. BBC biyya kanaatti jechaa turre galgala kan nuyi goonu uh, uh, bakkeema bulla shaama qabsiisne uh, akkasitti naannoo walitti mul'umatti naannofne gadda keenya agarsiisna shaama qabsiisne jechuudha. Kaleessa galgala kan bultiin jalqabame ijoollee keenya warra lubbuu isaanii dhabanii fi hin gadda gadda agarsiisne jechuudha.
Ahaa.
Kaleessaa kaasne guyyaa har'aa jechuun amajjii gaafa ja'a Mhm.
hiriira inni har'a kan hundumaa qabate hiriira jechuudha. BBC irraa jalqabne BBC Broadcasting House iddoo jedhamu main ofiisiin isaaniitii jalqabne Mhm.
achiitii kaanee Keniyaan Embassy deemne achumaanis immoo appiil leetarii eh, waldaa dubartoota Oromootiin kan katabame dhalaa laanne jechuudha.
Eenyutti laattan?
Keniyaan Embassiitti laanne. Keniyaan Embassy immoo kan nuyi deemnee fi namoota keenya eh, warra biyya keessaa jechuun Oromoo warra biyya keessaatti baqatee gara Keniyaa deemanii mootummaan Keniyaa qabee deebisaa jira. jechuun Itoophiyaatti dabarsee kennaa jechaadha. Isuma isaan baqatanitti deebisee kennaa jira jechaadha.
Ah, Kan himachuu Mhm, kan himachuuf deemtan.
Kana himachuu deemne.
Xalayaatti kennatanii Kenya yaa xalayaatti kennaneera.
achi deebitanii ammoo immoo buluu fi waajjira muummee ministeera duru jirtan.
Achi immoo daganaa achiiti eh, edennoo keenya jecha achi baafne gara sa- maayilii lamaati deemsi kan ta'u. Gara daawun siriingiti lambarteenii dhufne jechuudha. Eh, Arsiitti immoo dhufne akkasuma eh, ol gallee eh, xalayaa Prime Minister eh, David Cameronitti laannee jechuudha.
Waajjir- Daafii keenya Waajjira isaatti.
waajjira isaatti.
Ardhaafillee boriifillee achi buluu fi haawutti jirtan buluutti jirtan.
Eeyyee. Shama keenya qabsisnee as bulla. Ee.
Adde Addisee Dheeressaatti gaafatamtu waldaa dubartoota UK. Iddoo si galateeffannaa nagaa waaqaa keessa.
Haa ta'u fayyaa ta'e.